kuri radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook instagram na youtube turi kuri arobas radiyo yacu kuri site yacu kandi wayishatu radiyo yacu vowa akadomo com niho musanga ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi i washington dc cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma aloys bigirimana niwe ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro jye mwumva ndi jeffrey mutagoma ndabasuhuze mwese mbaha ikaze mu kiganiro murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga aho ni ku isaha yo mu rwanda mu burundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho muri uganda ho biba ari saa kumi n'imwe turabasuhuza rero mwe mwese mutwumva muherereye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi abadukurikira ku murongo wa interineti cyangwa se abamaze gushyira apu y'ijwi ry'amerika muri telefone yabo ikiganiro muri sanga rero cy'uyu munsi muravuga muti tubahishiye iki isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu rwanda riherutse kwemeza ku nshuro ya mbere ingamba zikubiye muri gahunda y'imyaka itanu zo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe iri mu ndorerwamo y'ingamba z'iterambere rirambye izi ngamba ziteganya ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu u rwanda rwaba rumaze kuba igihugu cyihagazeho mu birebana n'ihindagurika ry'ibihe iyi gahunda iteye ite hazakorwa iki kizakorwa nande ryari bizatanga iki bizamenyekana bite ko ibyari byateganyijwe cyangwa se icyagombaga kugerwaho cyagezweho kuko ibi nibyo tuganira n'umuyobozi w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu rwanda madame wimana severine tugiye kukwakira muri studio za radiyo ijwi ry'amerika turavugana uri kigali mu rwanda ndagira nti ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane
ye urakoze nawe kutwemerera kuduha umwanya wo tuga- kutuganiriza kuri izi ngamba ndizera ko o, umurongo wa telefone uri buze kudukundira ndumva hasa n'aharimo amakara za makeya ariko eh, ku buhanga bw'ibyuma baragerageza badufashe kuyungurura Um, reka duhere ku mavo n'amavuko y'izo ngamba n'icyabateye kuzifata
murakoze cyane amakaraza arimo araterwa n'uko hano imvura irimo kugwa ari nyinshi Mm.
ariko ndatekereza yuko tubigerageze kumvikana Ah, nk'uko mwabivuze ndi umuyobozi w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu gifaransa rezo de femme za polo developement rural ni umuryango w'abagore wita ku iterambere ry'abagore bo mu cyaro Ah, tugira ibikorwa byinshi mu muryango ni imfura mu miryango nyarwanda y'abagore iharanira amajyambere y'icyaro kuko ni umuryango wasangiye muri mirongo inani na gatandatu ugenda ukora ibikorwa byinshi uharanira ko umugore yagira uruhare mu nzego zifatirwa n'ibyemezo ko umugore yagira uburenganzira ku mategeko yagira uburenganzira ku mutungo ko umugore yaharanira kujya mu ishuri gukangurira abana b'abakobwa kwitabira ishuri dore y'uko udashobora gutera imbere udashobora kujya muri izo nzego zifatirwamo ibyemezo igihe cyose abagore baba batarabashije kwiga n'abana b'abakobwa tugomba kugira icyo dusaba ariko tukagira n'icyo tujyanye tukagira n'icyo dufite tukagira n'inshingano tukagira n'uburenganzira ariko bishingiye ku cyo natwe dusabwa gukora kugira ngo tubashe kujya muri urwo ruhando rw'iterambere nk'abandi benegihugu bose nk'abandi banyarwanda ndetse nk'abatuye isi muri rusange ejo desambe rero yagiye ikora ibikorwa byinshi igenda ikora imishinga igenda ikora ubukangurambaga ariko byose byagiye bishingira ku bushakashatsi niyo mpamvu rero muri iki gihe nk'uko amasezerano mpuzamahanga abigaragaza nk'uko ari ikibazo kigaragara ku isi hose na rezo de fame ntabwo yasigaye inyuma kugira ngo ifashe abagore kugira ngo bahangane n'imihindagurikire y'ibihe ndetse barusheho kwimakaza ibidukikije ejo fame rero twakoze mu bikorwa dusanzwe dukora turengera ibidukikije ariko noneho twasanze tugomba gushyiramo imbaraga zirenze tukagira gahunda yihariye atari uko kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'ibihe byakwinjira muri gahunda zisanzwe ariko noneho tugashyiraho gahunda y'ibikorwa y'imyaka itanu tuzajya twisuzuma aho igeze buri mwaka dushingiye ku bikorwa twateganyije ndetse nyuma y'imyaka itanu birumvikana tuzakora ivaluwasiyo turebe ariko n'ubundi mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe guhangana kurengera ibidukikije ntabwo ndi buvuge ko ari ibintu bifite igihe bizarangirira tuzakomeza kubikora nyuma y'iyi gahunda y'imyaka itanu tuzakora indi gahunda nanone y'imyaka itanu ariko hashingiwe kuri evaluwasiyo hashingiye ku gusuzuma ibyo twagezeho noneho bitwereke izindi rekomandasiyo cyangwa se bitwereke izindi ngamba z'ibyo tugomba gukora nyuma y'iyo myaka itanu waravuze uti gahunda- twasanze uti Murakoze.
twasanze ari ngombwa ko dufata gahunda yihariye ndagira ngo duse n'abagaruka ku cyatumye musanga ari ngombwa ko kuko n'ubundi mwari musanzwe nk'uko ubivuze haruguru um, mukora ibikorwa byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kuki byabaye ngombwa ko muvuga muti noneho reka dushyireho iyi gahunda yihariye y'imyaka itanu
murakoze cyane iyo urebye ah, ubwiyongere bw'abaturage iyo urebye uburyo urusobe rw'ibinyabuzima uruha- ibidukikije muri rusange bigenda bitembera bigenda bigaragaza n'ingaruka zikomeye cyane cyane izo ngaruka zikagira uruhare ku mugore cyane cyane ko twasanze abagore aribo badafite amakuru aribo batanitabira ibikorwa byo kurengera ibidukikije Ah, hamwe ngo urugero iyo hano mu rwanda usanga ama- nk'ishyamba ni urugero usanga ishyamba ni umutungo wa babiri kubera yuko amategeko aduha uburinganire n'ubwuzuzanye ku mutungo kuko ni mirongo itanu ku ijana mirongo itanu ku ijana ariko usanga nk'iryo shyamba bisa nk'aho ari iry'umugabo kandi nyamara n'umugore yagombye kubigiramo uruhare cyane cyane mu kuribungabunga ikindi mu mirimo y'umugore wo mu cyaro muri ya mirimo idahemberwa ah, dukunze kwita mu cyongereza unpaid care work ya mirimo itagira igihembo yaba iyo kwita ku muryango yo kwita ku bana wahereye mu gitondo ukageza nimugoroba usanga biza guhura neza n'aho umugore atabungabunga ibidukikije ahubwo ari mu bangiza ibidukikije aha ndavuga niba agomba guteka biramusaba inkwi izo nkwi rero niba atem- atemye igiti ntatera ikindi cyangwa se aho kugira ngo aburare akaba yakwangiza amashami y'ibiti akaba yakwangiza ibiti bikiri bitoya Ah, nanone twagera kuri ya suku n'isukura niba umugore atazi kuvangura imyanda kuko niwe akenshi usanga ari wowe ukora isuku atazi gutandukanya imyanda ibora n'itabora atazi ishobora kuvamo ifumbire atazi gutandukanya n'isho- n'iyo ashobora kubika akaba yazayigurisha igakorwamo ibindi bikoresho Ah, ibyo ngibyo byose nibyo byaduteye kuvuga ngo dukore gahunda dukore ubukangurambaga dukore amahugurwa dukore ibiganiro ndetse tuninjire no mu mishinga ishobora kubyara inyungu wa mugore yimakaje kurengera ibidukikije ariko afitemo n'imirimo akora hanavuga dutekereza ko abagore twabakangurira gukora za pepiniyeri usanga akenshi bazikoramo ariko bakazikoramo nka ba nyakabyizi ariko byagera ku nyungu no kugurisha ugasanga ba nyiri pepiniyeri ni abagabo ugasanga za mbaraga zabo zibaye puwatepari ba bagabo babahaye akazi aha rero n'abagore kubera iki noneho batazikora kugira ngo bazibyaze umusaruro icyabigiteye rero nta kindi ni uko ingaruka ah, zijyanye n'imihindagurikire y'ibihe no kutarengera ibidukikije bikora cyane cyane ku mugore aha ni hahandi navuga ngo iyo amapfa yateye iyo imvura yabuze iyo imvura itaguye wa mugore ukora wa murimo w'ubuhinzi kuko dufite abagore bakora umurimo w'ubuhinzi ah, butari ubw'umwuga nanone bageze kuri mirongo inani na karindwi ku ijana ugasanga iyo imvura rero yabuze kandi amaramuko ayakesha ibyo yahinze usanga amapfa inzara bimugeraho Ah, ahangaha mwambaza muti afite umugabo we ntibimugeraho akenshi tumenyereye ko iyo habaye ikibazo akenshi abagabo nibo baba ba mbere bo ku- bo gusunika bakajya gushaka icyo twakwita imirimo ahandi cyangwa amaramuko mu gace karimo kwera nyamara wa mugore n'ababana basigara aho ngaho Mm, Icyo ariko gihe baba rero bagiye baba bagiye ubu- guhahira urugo ariko
Eh, ndabyemera baba bagiye guhahira urugo ariko hari igihe ureba mirongo inani ureba ijanisha ry'abagarukana amahaho Eh, kandi aba yanagiye nyine iyo yagiye guhahira urugo kugira ngo azabone ihaho agarukana we aba- abanza kubaho no kwibeshaho kugira ngo azibuke na wa mugore Ah, ndanabyemera ko ashobora no kuba agenda akanahahira urugo wenda agatinda ariko na wa mugore ntabwo ari ngombwa ko wa mugore azarindira ko ka kandi agatera ya mapfa atera kugira ngo nawe agire uruhare mu kurengera ibidukikije niyo mpamvu twifuza ko umugore yakarengera ibidukikije agakumira n'ayo mapfa agakumira n'ingaruka zose zaterwa no kuba atarengera ibidukikije Mm, reka noneho Ah, yego.
No- noneho duse n'abinjira muri muri eh, gahunda nyirizina izo ngamba nyirizina noneho u- mutubwire ziteye zite eh, murateganya ko hakorwa iki
Ah, murakoze cyane ingamba za mbere zishingiye ku bukangurambaga kuko ntacyo wakora abantu batararangiza gusobanukirwa no kumva Ah, muri iyo gahunda y'ibikorwa muri izo gahunda z'ibikorwa tuzabamo gukangurira abakor- abagore ah, kwitabira ibikorwa byo kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ariko kubera ko twimakaza ihame ry'uburinganire ntabwo tuzakorana n'abagore gusa tuzakorana n'umuryango muri rusange ugizwe n'abagabo n'abagore ndetse tunabitoze dukangurire n'abana b'abahungu n'abana b'abakobwa ah, mu mu mashuri yabo mu mashuri ndetse ah, n'abari mu mashyirahamwe amwe n'amwe icya mbere ni ugushyiraho ingamba z'uko umugore wo mu cyaro ya- yagira uruhare rwo kurengera ibidukikije ndetse no guhangana n'ubudahangarwa ku ihindagurika eh, ku ihindagurika ry'ibihe aha ngaha rero tuvuga yuko abagore perezida duteganya cyangwa tuzabitwereka ni uko tuzagira abagore ah, umubare w'abagore bagaragara umubare ugaragara ku bagore basobanukiwe ba- ndetse bafite n'uruhare mu kurengera umutungo kamere haba gufata neza ubutaka gufata neza amazi ndetse no gufata neza ingufu ah, ibi- ibitanga ingufu ubu bihagaze Ah, muri bite ibyo- Eh?
ubu icyo mwari muvuze gihagaze gite uwo mubare uhagaze gute
Ah, ubu ngubu mu by'ukuri aha niho navugaga ko abagore kugira ngo ba- ba- bagire uruhare mu gutunganya ubutaka ah, ni gahunda iyo tubona ko umugore ataramenya gukora ifumbire ah, y'imborera kandi afite ibyatsi afite ibyo yayikoresha mu murima we agategereza yuko hazaboneka ifumbire iriya ya- iyo twita mu rwanda nkunganire ashobora guhabwa n'ibigo bishinzwe ubuhinzi icyo gihe iyo bitabonekeye igihe usanga kwa kweza na bwa butaka bwe bugenda bugata ireme adashobora kubufumbira Ah, ikindi iyo tugeze ko agomba kubungabunga amazi kugira ngo abungabunge amazi hakwiye ko akangurirwa kugira ubumenyi mu gufata cyane cyane amazi y'imvura Eh, aha ngaha dufite imishinga iha abagore iha imiryango ndavuga abagore cyane kuko ari bo bigiraho ingaruka ariko am- ibigega bifata amazi y'imvura tubiha imiryango kugeza ubu ngubu ntabwo ari imiryango myinshi tumaze guha ibigega ni imiryango magana atandatu Ah, ayo mazi agira uruhare ku muryango ariko nanone nabo bagomba kumenya yuko aho baboneye ubushobozi bagomba gufata amazi y'imvura kugira ngo abafashe haba muri ya mirimo yabo y'isuku n'isukura guteka ndetse binagarukemo no kurengera ibidukikije kuko burya iyo ufite inzu y'ibati murabizi mu rwanda abantu bose imiryango yose ifite amazu y'ibati iyo amazi amanuka icya mbere cyo aracukura aba yangiza ibidukikije kandi iyo uyafite mu rugo uba ushobora no kuhira ah, bya bihingwa bimwe na bimwe ushobora kurwanya inzara uba ushobara kurwanya imirire mibi ku bana aho ngaho rero twumva tugomba gu- abagore bagomba kumenya bagashyiramo imbaraga bakanabyitabira ndetse bakanatozwa kubikora neza ikindi ku bijyanye n'ibitanga ingufu aha ngaha turavuga nk'ibicanwa abagore nabo bagomba kubigiramo uruhare atari ukumva ngo nkeneye inkwi ngomba gutema igiti aha ngaha niho tuzashyira imbaraga mu kubatoza no mu kubafasha kubona a- amashyiga arondereza inkwi abafite ubushobozi tukabakangurira kugira gaze mu rugo abafite amatungo tukakomezanya na gahunda ya leta yo gukora iyo gaze icyo gihe ibyo bizadufasha mu kurengera ibidukikije ikindi dufite murakoze cyane amakoperative y'abagore batishoboye ah, bafite ubushobozi buke nabo twumva tuzabafasha kugira ngo bagire uruhare mu gu- mu kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'ibihe cyane cyane tubafasha tunabakangurira kubaha amashyamba tubakangurira gutera ibiti ndetse no gutera ibiti muri muri ya mirima yabo akenshi usanga ari mitoya bagateramo ibiti bitangiza imyaka ariko bishobora gufata ubutaka ibyo ngibyo nabyo tuzabigeraho muri ya mahugurwa na muri za kampanye muri za biganiro ariko nanone tuzana ntabwo ari rezo de fami izakora yonyine tuzakorana n'inzego cyane cyane inzego zishinzwe ubuhinzi kugira ngo dufatanye kugera ku musaruro ufatika mu kurengera ibidukikije ikindi twabonye yuko bariya bategarugori na ntakivuze ku bijyanye no guteka rwose tuzashyira imbaraga mu buryo bwo gukoresha ah, amashyiga cyangwa se imbabura zirondore- zirondereza inkwi Ah, ikindi tuzakangurira n'abagore kumenya amakuru ku bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe usanga dufite serivisi ya meteoroloji mu rwanda aho batugaragariza hari imvura nyinshi iki gihe nta mvura ihari iki gihe imvura izaba ari nke ugasanga iyo udakurikiye amakuru kuko icya mbere ni amakuru iyo udakurikiye nk'ayo makuru abagore baragenda bagatera n'abagabo babo bagahinga mbere noneho ya mvura ikabashuka kandi ari imvura y'iminsi mike babona imvura yaguye ya mbuto bafite bakayitera hanyuma izuba rika- rikaba ryinshi aha ngaha rero naho tuzabakangurira uburyo bajya bakurikirana amakuru ku bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe bakoresheje amakuru dukunze guhabwa ah, na meteoroloji n'ikigo cya meteoroloji Ah, ikindi tuzareba uburyo hakwiyongera ah, ikijyanye n'ikiguzi Ah, murambabarira ah, hari abampamagara bari- kubera telefone biragoye babahamagara Ewe, nta kibazo ahubwo reka tuze kugaruka kuri izo ngamba mu kanya n'ubundi kubera ko eh, ikiganiro kiracyakomeza iki kiganiro rero eh, burya ntabwo ari jye nawe tuvugana gusa ahubwo tugeraho tugafungura n'imirongo banywanyi b'ijwi ry'amerika eh, bakabasha gutanga ibitekerezo baba abagira icyo babaza baba abagira icyo eh, bashima cyangwa bunganira ku byo tuba turimo tuvuga ni muri urwo rwego rero twambutse ku murongo wa telefoni tugiye kwakira bwana kwizera ikaze mu kiganiro muri sanga
yego yego geoffrey mutagoma e, uherereye he
leta mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga mm.
Eh, ndagira ngo mbaze umutumirwa usanga nk'ibikorwa bimwe na bimwe biza bikibanda mu mijyi cyangwa se mu bice by'i- by'imi- byegereye imijyi ese mu byaro bo bahateganyiriza iki kugira ngo kuko kwirinda eh, ihindagurika ry'ikirere bisa nk'aho bigomba kuba mu gihugu hose tugasa nk'aho twita twita ku gihugu hose kugira ngo dufate ingamba zigomba kurwanya ihindagurika ry'ibihe mu byaro ho barahateganyiriza iki na hano mu karere ka rundi umurenge wa buyoga usanga ibi- ibikorwa byinshi rwose tutabibona bimwe na bimwe usibye ko mu gihe cyashize habayeho iterwa ry'ibiti usanga mu midugudu hose twateye ibiti ese mu byaro ho bahateganyiriza iki
Mm, bwana kwizera urakoze reka tukugumane ku murongo kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ndatekereza ko n'ubundi iyi gahunda imizi yayo iri mu cyaro ariko singiye kubivuga ah, umuyobozi w'iri sangano ahibereye reka madame eh, uwimana saverine
Ah, murakoze cyane nk'uko nababwiye ni isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro dukorera mu gihugu cyose cyane cyane ko ah, tubafite n'abanyamuryango ndetse umaze kuba- umaze kubaza ati mu cyaro bahateganyiriza iki Ah, nk'iriya gahunda navuze yo gutanga ibigega by'amazi bifata amazi y'imvura ah, mu karere ka gicumbi twabigejeje mu murenge wa rutare no mu murenge wa giti kandi ibikorwa birakomeza ni ukuvuga ngo iyo gahunda izagera cyane cyane mu cyaro kuko nibo babagore ba mikoro make nibo babagore bafite ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe dore ko mu mujyi ntabwo baba bahinga baba bafite amazu akomeye baba bafite bya bicanwa navugaga bacana gaze baba bakoresha amashanyarazi bafite amikoro muri rusange aha rero tuzibanda cyane cyane mu cyaro no muri buyoga buriya naho tuzahagera murakoze cyane Eh, kwizera rero uranyuzwe
uranyuzwe Ng- ngaho komera rero umunsi mwiza aho ngaho muri buyoga
yego yego murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc umutumirwa wacu ni madame wimana saverine umuyobozi w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu rwanda turavuga kuri gahunda y'imyaka itanu eh, yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe iri mu ndorerwamo y'ingamba z'iterambere rirambye madame saverine mwari mufite ijambo n'ubundi muvuga ku bijyanye n'ubukangurambaga ingingo zitandukanye z'ubwo bukangurambaga muzakora mu cyaro mushobora gukomeza
Ya, murakoze cyane ubukangurambaga navugaga ko buzakomeza hari byinshi bizakorwa ah, ariko nanone ah, buri wese duha- dukangurira buri wese kubigiramo uruhare n'uwo rezo de fami itazageraho ibidukikije ni ubuzima nta bidukikije nta buzima niyo mpamvu abatwumva bose buri wese akwiye kubigiramo uruhare ntategereze aho rezo de famu izagera kuko ni gahunda y'isi ni gahunda y'igihugu tugomba kurengera ibidukikije kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza habaho ah, byaba mu- mu mu kuramba kw'abantu buriya umwuka mwiza mu buzima kandi umwuka mwiza uturuka mu kurengera ibidukikije Eh, aha mu ngamba rero nari ndimo kuvuga navugaga yuko tuzakora ibijyanye no gukangurira abagore mu gihugu hose ibijyanye no kurengera ibidukikije Ah, aho tuzajya tunitabira ya minsi mikuru yo kurengera ibidukikije ya minsi mikuru yo ku- y'uburinganire ya minsi mikuru tuvuga umugore wo mu cyaro iteka tugomba kuba dufite mesaje ijyanye no kurengera ibidukikije Ah, mu zindi gahunda tuzako- tuzakomerezaho ni aho tuzashyiraho amakoperative ari ajyanye no kurengera ibidukikije harimo kwigisha abagore gufata neza ah, no gucunga umutungo Ah, dufatanya n'abagore ku bijyanye no gucunga umutungo mu mutungo wacunga ntabwo wacunga umutungo umutungo wa mbere ni umutungo kamere kandi umutungo kamere niwo utujyana ku mu- kuri wa mutungo w'amafaranga aha ngaha rero tuzafasha abagore kugira ngo babashe nk'uko nabivuze gukoresha amafumbire y'imborera aturutse ku biti ikindi banabashe kumenya gukoresha imbuto z'indobanure Mm.
kandi babashe no kumenya kuzigama imbuto ku giti cyabo niba wejeje ukeza neza ukeza imbuto nziza ntabwo ari ngombwa ko uzategereza izo uhawe kuko tugo- tugomba gutoza abagore kurya ntiba- ntibambare imbuto kugira ngo igihe nikigera bahinge bijyanye bakurikije cya gihe kuko tuzaba twabahaye na za nyigisho na ya masomo yo gukurikirana amakuru duhabwa na n'ikigo gishinzwe imihindagurikire y'ibihe Ah, ikindi ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije nanone hari uburyo dushobora gukangurira abagore gukoresha amazi yo kuhira cyane cyane ubu ngubu dukoresha za pompe aho le- abo leta igenda ifasha uko bakoresha za pompe zikoreshwa n'amashanyarazi ariko mu bushakashatsi twakoze mu buryo bwo kubona uburyo umuntu ashobora gukoresha bitamuhenze hari na za pompe zishobora gufasha abantu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba hakoreshejwe imirasire y'izuba ibyo nabyo turateganya ko tuzabishyiramo imbaraga Ah, ikindi ah, nari nigeze kukivugaho mpereye ku ma- ku ba- ku mazi y'imvura ah, bashingiye kuri bya bigega n'uburyo bwo kuyafata kandi nkangurira n'abadafite ibigega ko umuntu ashobora kugura shitingi akaba yacukura ikinogo mu rugo rwe hari ukuntu yubakira iyo shitingi ah, akayoboramo amazi y'imvura akamufasha mu buhinzi Mm.
Eh, radiyo ijwi mwarimu ry'amerika Mbabazi.
ivugira i washington dc reka twakire na claude hakizimana
Yego.
Eh, claude ikaze mu kiganiro muri sanga claude uranyumva
yego Eh, ariko sa n'uwigira hirya ndumva ibiganiro aho ngaho ku ruhande bi- bikomeje kugira ngo tukumve neza sa n'uzamura ijwi wigire hirya uratuvugisha uherereye he
ni bujumbura Eh, ni ikibazo ni igitekerezo
ni inyunganizi yego komeza
ngo ni bwo nashaka kubashimira gushimira umutumire na mwebwe mwaduhaye umurongo mwakoze
Mm.
hanyuma nongera ndabatera intege kuri icyo cyiyumviro abo batumire bagize ku bisanzwe kugwiza imbuto zirabanuye cyangwa umwimbu ni byiza rwose bongera baduha n'inyigisho z'ukuntu twabikoresha kumbure natwe dukiri inyuma mu- mu- muri ubwo buryo tuge- tugatera imbere kuko hari igitunga n'irya mbere ryikurikira bikagubanganya ari uko wamaze gufata intumbero n'inzira birasha ni uko murakoze
ariko ariko hakizima hari ha- gahunda twavugagaho n'ijyanye n'ihindagurika ry'ibihe nubwo n'izo mbuto n- n'uko kugwiza umwimbu nabyo bijyana ariko muri rusange ni gahunda y'ihindagurika ry'ibihe urakoze cyane ko wateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika reka twakire na norbert norbert ikaze mu kiganiro muri sanga
ikaze ikaze Ye, urakoze Eh, ni ikiba uherereye he norbert
ni abakona rubere irubindo ibuyoga Mm. E, Buyogo uyu munsi mwadukunze abo muri Buyogo uyu munsi mwadukunze twari tumaze kuvugisha umuntu w'aho ngaho ariko komeza
Eh, ni ukuri icyo gitekerezo ni cyiza Mm, cyo guteza imbere abategarugori mm, kandi abagore bafite n'amahirwe mu iterambere ritandukanye ariko mu cya- mu cyaro baracyari inyuma cyane ese ko numvise bavuga ngo abagore bashobora kuba bakwiteza imbere mu bintu bitandukanye bakaba bashyira mu ma mu- mu magurupe cyangwa se mu makoperative ese hari inkunganire bashobora kubona mu buryo bwo kwiteza imbere
aha mu ah, bur- mu buryo bubwo- bworoshye nkunganire okay gomba ku murongo noneho eh, tubaze madamu uwimana niba ikibazo cyawe uravuga nkunganire se y'ifumbire cyangwa nkunganire isanzwe ijyanye ni- n'ibindi bikorwa Ah, muri ibyo byose bishobora kuba Mm, sibyo mhm.
ashobora wenda kuba bavuga ati tugiye gukora ifumbire ijya- i- iturutse wenda nko ku byatsi ni urugero ese hari amafaranga isho- iyo fumbire ishobora kubagurirwa cyangwa se iyo fumbire bashobora kubabwira ati wenda nka koperative hari imbuto zagenwe mu- mu mapepenyeri bashobora guhabwa bakayikoresha noneho bakiteza imbere ese cyangwa hari andi hari ubwo bashobora gushakirwa isoko bakiteza imbere mu mbuto bahinze zaramutse zeze
madamu eh, uwimana
Eh, murakoze cyane reka mpereye ku cyo ah, claude hakizimana uri bujumbura yaravuze ah, ku kijyanye n'inyunganizi ah, imbuto z'indobanure kugira ngo abantu babone imyimbu ishi- ishimishije nibyo rwose Ah, ni byiza ko abantu babika imbuto ni byiza yuko abantu bamenya ko gutera imbuto nziza ari byo bitanga umusaruro ndamushimira ko yashimye kandi rwose nawe atubere umuvugizi kuko ikibazo kijyanye no kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'ibihe biri ku isi hose ntabwo ari mu rwanda gusa cyane cyane abavukanyi b'i- b'i burundi nabo tujya tugira ibihe bimeze kimwe arakoze cyane ndamushimiye Ah, norbert arakoze aragira ati ese abagore bo mu cyaro baracyafite ibibazo niyo mpamvu hakomeje gukorwa gutekereza no gushaka kubunganira no gushaka kubafasha ariko tubakangurira ko nabo bagomba kumenya ko hafashwa uwifashije nabo bakagira imbaraga igihe babonye ibiganiro cyangwa se babonye izo nyunganizi nabo bakazibyaza umusaruro kandi nubwo tuzita ku bagore ndagira ngo mbwire noruberi ko ari umuryango muri rusange kuko twimakaza ihame ry'uburinganire mu muryango Ah, icyo yavugaga ndetse bashobora kubona nkunganire nibyo rwose iza- tuzashyiraho sa- uburyo niba twabakanguriye gukora ifumbire tugire n'abo dukangurira kuyigura niba yakoze irenze iyo akeneye mu murima we Ah, akenshi bazazikorera mu makoperative ntaho abantu badakenera ifumbire tuza- niyizima- ni- ifumbire nimara gutungana igeze igihe kandi n'imirima yabo bara- babona izafumbirwa igakwirwa hazabaho no kubashakira isoko kugira ngo babashe kuyigurisha Ah, ikindi ku kijyanye n'ibyo bakweza ikintu cyitwa gushaka isoko iyo ni na gahunda ya leta Ah, ah, ikindi noneho no kubongerera imbaraga kugira ngo babashe no kubikora turatekereza ko tuzakora imwe mu mishinga izabunganira kugira ngo babikore turatekereza ko tuzabaha n'inyunganizi ku ba- ku bafashamyumvire ndetse n'abazobereye mu gukora iyo fumbire byinshi ntabwo baba babizi ariko ni ibintu byoroshye ku buryo kubigisha bizatwara igihe gito kubashakira abafashamyumvire bakabafasha twiteguye kubikora ndetse tukaba twanabafasha mu byo mu mishinga tuzakora mu byo badafite cyangwa badashoboye batashobora kugeraho ariko cyane cyane igikomeye ni uguhindura imyumvire no kumva ko bafite uruhare mu kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'ibihe urakoze cyane noruberi reka twakire na alexi ikaze mu kiganiro muri sanga alexi uherereye he ni ikibazo ni igitekerezo
uherereye kigali mu rwanda mu murenge wa ndera nanjye nagira ngo ntange agatekerezo
ni agatekerezo ntabwo ari igitekerezo
ni igitekerezo mubasha igitekerezo nkashimira abo batumire mwadutumiriye nshimira
nagira ngo nsobe alexi yongere ijwi
gerageza kuzamura ijwi ntabwo ntabwo akumva sa n'uvuga cyane wegere kuri telefone
nshimira leta kuba yashyizeho gahunda ya ubwanire ku baturage ku bihugu ifumbire ubu umuntu wese akaba abona ifumbire ku giciro kitagoranye cyane ariko nkaba nsaba yuko bakwegereza cyane abantu iyo gahunda kugira ngo buri munyarwanda wese ifumbire ibashe kumworohera kandi abashe no kumenya n'ibyiza byayo murakoze cyane
urakoze alexi reka duhite twakira na piyeri piyeri ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze ye uherereye he ni ikibazo ni igitekerezo
uherereye mu karere ka ngororero nanjye nabazaga ese ibyo biti ni iby'imbuto ziribwa cyangwa harimo n'ibiti tubona by'amashyamba
urakoze
noneho nkongera ngashimira nyine igitekerezo bagize cyo kwita ku bagore mu gihugu ni ukuri natwe turabashyigikiye mu byo bakora nk'abagabo tubari inyuma
nuko nuko urakoze Pierre madame saverine
ya murakoze cyane ndagira ngo mbashimire nshimire alexi nshimire na piyeri ku kijyanye no kwegereza abagore ifumbire ifumbire irakenewe ifumbire nayo iri mu buzima kandi ni ifumbire itari imvaruganda ni ifumbire nziza ni ifumbire ituma ibihingwa bigira umwimerere ndetse ni ifumbire dukoresha mu byatsi mu mborera tukaba twiteguye ko si ukuyiregereza ahubwo ni ukubigisha kuyikora noneho bakayikoresha mu guhinga kwabo ariko bakayibyaza n'umusaruro abakozi rero ati ni byiza nshimire na piyeri piyeri ati ibiti ni iby'imbuto ziribwa ni iby'amashyamba kuri iyi giti cyose ni igiti ariko igiti cyiza ni igiti cyera imbuto ziribwa kuko icya mbere cyo kizera ibiryo kizarwanya ya mirire mibi imbuto ziri mu birwanya indwara twifuza ko nibura nibura buri mugore abo tuzageraho birumvikana ni mu myaka itanu nibura buri mugore yagira ibiti bitatu by'imbuto ziribwa nubwo waba ufite ubutaka butoya nubwo byaba ari mu rugo usanga abantu benshi bashimishwa no gukubura imbuga nini ariko ziriya mbuga ziramutse zitewemo ibiti byera imbuto ziribwa byatunga abagize umuryango ndetse bikaba byabyara n'amafaranga imbaraga nyinshi tuzazishyira ku biti byera imbuto ziribwa amashyamba nayo ntabwo tuzayasiga kuko nk'uko mubizi dufite ahantu hahanamye hamwe twita amanegeka nk'uko na leta ibidukangurira n'abagore tuzabakangurira ko babigira ibyabo niba hari ubutaka buhanamye butera dufatanye tubafashe uburyo ubwo butaka nabwo babubyaza umusaruro babuteramo ibiti kugira ngo murazi ko murabizi ko ibiti kugeza ubu ngubu bigenda biyishyira dukenera imbaho dukenera amakara dukenera ibiti byo kubaka ibyo nta giti tuzasiga inyuma ariko nta n'ubwo tuzatera ibiti tubonye aho tubonye tuzanabereka ubutaka n'ubwoko bw'ibiti bashobora kubiteramo kuko tuzakoresha inzobere mu kurengera ibidukikije mu gutera amashyamba mu kwita ku biti abo bose bazagenda badufasha kugera kuri abo bagore muri iyi myaka itanu aho tuzaba tutaragera ntabwo duteganya guhagarika tuzahagera no mu yindi myaka iri imbere murakoze cyane
madamu saverine birumvikana ko iyi ni gahunda ndende imyaka itanu ntabwo ari migufi ntekereza ko wenda ibikubiyemo tudashobora kuba twabiganira mu kiganiro cy'isaha imwe ngo tubirangize dore tuvuze ku ngingo imwe gusa ariko ikiganiro gisigaje iminota cumi n'icyenda ngo kirangire ngira ngo muratwemerera uko muzajya muyishyira muri gahunda tujye tubashakisha kugira ngo mutubwire uko bimeze ariko noneho reka tujye kuri iki kibazo iyo gahunda ndende ityo birumvikana ko ikeneye amafaranga kandi iyo abantu bavuze amafaranga akenshi ntabwo ari ikintu gipfa koroha kuboneka murateganya kuzakura he uburyo bwo gukora iyo gahunda
murakoze cyane buriya iyo ufite gahunda y'ibikorwa navuga yuko uba ufite n'amafaranga kuko hari imiryango myinshi yaba iya leta yaba imvamahanga ishyize imbaraga mu kurengera ibidukikije muranabizi ko hari amasezerano igihugu cyacu kiba cyarasinye ahangaha rero iyo warangije iyo warangije kwiha gahunda ubasha gusobanura neza icyo ushaka kuko kugira ngo dukore iyi gahunda ni uko twakoze isesengura tukabona hari ikibazo icyo kibazo rero iyo ukigaragaje ugakora gahunda bigufasha gukora umushinga ushyikiriza abaterankunga bakaba baguha amafaranga amafaranga rero ntabwo ari rezo de sante iyo afite yose ariko nayo ifite ibyo ifite ifite ayo ifite kuko burya iyo ifite umukozi uzakurikirana uwo mushinga uzakurikirana iyo gahunda uzafasha kuyishyira mu bikorwa iyo ifite abakozi bazakora iyo mishinga izabyara ayo mafaranga twebwe tubona amafaranga atari cyo kibazo icyari ikibazo ni ukubanza tukumva twebwe ubwacu ibibazo birimo guterwa no kutarengera ibidukikije cyane cyane ku bagore cyane cyane ku miryango yo mu cyaro kutarengera ibidukikije no kutumva gahunda y'ihindagurika ry'ibiti kuba rero twarabyumvise iyi ni gahunda twarayigaragaje ku rwego rw'igihugu dufite abafatanyabikorwa sesi na kizina tiri kizina badufashije gushyira mu bikorwa gushyira ahagaragara iyi gahunda yacu y'ibikorwa n'ubundi ntabwo baturekuye kandi hari n'abandi bishimiye ko rezo de fame ndetse n'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije rema nabo baradufashije baratubwira bati mushyiremo imbaraga iyi gahunda mu bikorwa ahagaragara hari abiteguye kudufasha mu buryo bw'amafaranga ariko nanone n'abagore ubwabo bakwiye kudufasha cyane cyane bashingiye kubyumva no kwitabira ibikorwa dukomereze n'aho ngaho kuri icyo wari ushorejeho ubundi birumvikana yuko n'ubundi gahunda ari abagore bose ntabwo ari ab'icyaro gusa ngira ngo nabo mu mujyi ntabwo bazasigara inyuma ariko noneho by'umwihariko umugore wo mu cyaro arasabwa iki akora iki kugira ngo abashe kurasukira muri muri izi ngamba mwashyizeho mushaka gushyira mu bikorwa umugore wo mu cyaro arasabwa iki akora iki
murakoze cyane icya mbere dusaba umugore wo mu cyaro aho ari hose yaba ari utwumva yaba n'utatwumva kuko tuzabageraho ndetse rezo de fami ifite abanyamuryango mu cyaro kuko ibafite mu gihugu cyose mu turere twose tw'igihugu icyo dusaba umugore wo mu cyaro ni ukubanza akumva ibidukikije akumva ko ari byo biduha ubuzima ah, ibidukikije cyane cyane ngaruke no ku kandi ntigeze ntavuzeho ah, ntushobora kurengera ibidukikije utabi- udakora isuku Ah, isuku ni bwo buzima kandi isuku kugira ngo igende neza nuko uba ufite n'ibiti hafi biguha n'umwuka mwiza haba mu rugo haba ku rugo cyangwa se ibikikije urugo rwawe umugore wo mu cyaro turagira ngo icyo tumusaba ni ukubanza kumva ko kugira ngo agire ubuzima bwiza ku nyungu ze bwite ku nyungu z'umuryango we ku nyungu z'igihugu muri rusange ko agomba kumva ko afite uruhare rugaragara mu kurengera ibidukikije no guhangana n'izi ngaruka z'ibihe arizo zituma ah, habaho kuteza agomba gutekereza ko nk'ubu muri iki gihe cy'imvura agomba kuba afite amazi atari ayo gukoresha gusa ashobora no kuhira kugira ngo izuba igihe rizaba ryaje azabashe kuhira ka karima k'igikoni ariko nanone umushinga wacu twebwe gahunda yacu ntizagarukira kuhira gusa imirima y'igikoni ah, uturima- imirima y'igikoni imirima y'igikoni na- na- buri rugo rugomba kugira akarima akarima gato mu gifaransa jaride potaje aho ateramo za mboga aho kugira ngo atakaze amafaranga asohora amafaranga ajya kugura imboga kandi imboga no mu rugo rwe zihera agomba agomba ku- kuzitera ariko akanateganya ko mu gihe cy'imvura yajya azibikira amazi kugira ngo bitamusa mu gihe kinini cyo kuzivomera cyangwa se kuzireka zikuma Ah, ikindi ntavuze tuzakangurira abagore ni uburyo bwo guhinga ku butaka butoya kuko ubutaka murabizi buragenda bukendera kubera imiturire n'ubwiyongere bw'abantu guhinga bya bihingwa byera bibyara amafaranga bifite intungamubiri bishobora kuba bidakenera ubutaka bunini Ah, nk'uburezi de fame twarangije gukora ah, navuga ko ari igerageza Ah, nka gahunda yo guhinga ibihumyo ari byo mu gifaransa champignon bashyire mu cyongereza Ah, ubundi tumenyereye ko bihingwa ahantu hari ahantu hari hakunda kugwa imvura ahantu hayereyereye nko mu majyaruguru no mu burengerazuba cyane cyane mu karere ka burera niho bakunda kubihinga ariko ubu ngubu twakoze ubushakashatsi dutangira tubihinga mu ntara y'iburasirazuba ni intara ishyuha ariko naho twasanze byera kandi abo twakoreye ubwo bushakashatsi babihinze babashije no kugurisha umusaruro wabo kurenza baba abahinze ibishyimbo cyangwa se ibigori bigakubitana n'izuba bakaba bataragize icyo basarura mu gukangurira rero abagore ni ukubakangurira ntabwo tuzavuga kuri kimwe ngo tuvuge ku ifumbire ah, cyangwa tuvuge ku gutera ibiti tuzanagaruka no muri bwa buhinzi bwabo uburyo bashobora guhinga abo- ibihingwa bitwara ubutaka buto aho yaba afite nka a rimwe akaba yakwezaho ah, ibibyara umusaruro Ah, kuko nabonye narabikurikiye cyane igihumyo kimwe kimwe iyo cyeze bwa mbere cyera ibihumbi eh, cyera ibiro bitatu kandi ibiro bitatu ikiro ki- hano rw'u- hano muri mu ntara y'iburasirazuba kigira ibihumbi bibiri ni ukuvuga eh, umugina umwe kugura iyo urangura ni amafaranga magana atatu na mirongo itanu wakwera rimwe ukera ibiro bitatu ni ibihumbi bitandatu kandi buri byumweru bibiri ureba icyo gihe rero nabyo tu- turimo no gukora ubushakashatsi kubereka uburyo bahinga ibihingwa bidasaba imbaraga bidasaba iyo mvura bidasaba izuba bidasaba ubutaka bunini kandi bakabasha kweza bakabona intungamubiri bakarwanya imirire mibi bakihaza kandi bagasagurira n'amasoko abagore bo mu cyaro rero bagore bagenzi banjye bose bagabo mu twumva turabakangurira gahunda yo kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe mukifatanya na rezo de fame mukifatanya n'igihugu cyacu muri rusange kugira ngo turusheho kubungabunga ibidukikije tubashe kubungabunga n'ubuzima bwacu tugire ubuzima bwiza havemo kurama no kuramba Mm, murakoze cyane muri abo batwumva hirya no hino harimo na Thierry Nshimiyumukiza uri ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri Sanga
yego murakoze cyane uherereye hekeri
ngewe mperereye ahantu mu gihugu cy'u Burundi ahantu hitwa ingoti hafi y'ivuriro rikuru ry'ibitaro hanyuma rero muri makeya ngewe ikibazo ngomba mbaze mu ntunge cyane rwose ndacyari umwana ndi mu myaka mirongo ibiri n'indwi sindubaka hanyuma nkaca nibaza yuko mwebwe mushobora kuntegera mu buryo bwose kuko mwebwe ndibaza ko muri abantu b'ababyeyi mukuze mushaka kumva ijambo uko riba rigenda uko ariko kose
ijambo yewe ijambo uko umuntu aba yarivuze iyo riba rigana hose nibaza ko niwe mushobora kuritegera kuko na kare bavuga yuko ngo ngo amajambo avugirwa mu migani ngo ariko ngo akaba afite abayasobanura komeza
eee ikintu nagomba mvuge ko ibyo bintu by'ibidukikije tuba turimo turashaka gukora no kurengera ariko nagomba mbaze nk'abo bantu b'abamama bari ngaho ukuntu twajya gutera ibiti ibidukikije ku iyi si aha tuba turimo turahinga nyine bimwe tubisarura tubijya ibindi bidufasha mu bindi bikorwa hanyuma ariko icyo gihe ukaca usanga twebwe twiyibagiye mu bidukikije ku mibiri yacu twebwe nyine ngewe nkunze kubona ibi nk'abantu b'abamama kibura abantu b'abakobwa akenshi ushobora kubona umuntu w'umukobwa mu bisanzwe akaba yambaye impuzu teri ngira ngo urashaka kuvuga ibijyanye n'isuku nibyo ngira ngo urashaka kuvuga ibijyanye n'isuku n'ibyo washaka kubazaho sibyo
yego yakumvise urakoze cyane reka twakire na fabiye dusigaje akanya gatoya hanyuma turebe ko umutumirwa yabasha kubasubiza mu minota itanu asigaranye fabiye ikaze mu kiganiro muri isanga fabiye Fabien ntabwo tukumva ubwo tugiye kukurekura niba utwumva ijambo ni iryawe niba utatwumva ndasaba hariya ku buhanga bw'ibyuma basubize mikoro umutumirwa
reka nanzure noneho ndashaka ko abamama bocu bariza ukungene abigeme kabisa basigaye mu myambarire yabo twe turabona nk'uko imibiri yacu ikikijwe no kwambara mu buryo butwubahisha ariko bo bakambara mu buryo buteye isoni icyo nacyo gihe ndabona ko ari ikibazo nta kuntu twore twogira ibidukikije ku isi natwe twiyibagiye urakoze kiri urakoze urakoze urakoze reka reka tureke umutumirwa agira icyo avuga ku bijyanye n'isuku iby'imyambarire byo bitandukanye ngira ngo n'insanganyamatsiko yacu madamu saverine
urakoze cyane ku bijyanye n'ikibazo cya piyeri ateye imyambarire ati abo babyeyi barakoze ikijyanye n'imibiri yacu rwose ubundi ibidukikije bihera kuri ba twebwe ni ukuvuga ngo umuntu muri we imyumvire ye n'imyitwarire ye azarengera ibindi azarengera ibyo bitarengera amashyamba arengereye ibyo byatsi arengera izo nyamaswa arengera ayo mavomo nayo nyagarukaho cyane kuko usanga leta ikora amavomo ugasanga abantu barayangiza kandi aribo bayavomagaho kugira ngo ibyo byose ubirengere ugomba kuba wowe ubwawe uri muzima kugira ngo ugire ubuzima ni uko waba wigirira isuku aha ngaha rero rwose ntabwo na nananirwa kuvuga yuko ngo nananirwa gushishikariza abo bategarugori abo bakobwa haba ibijyanye no kugira isuku ku mubiri wabo no kugira isuku aho barara kugira isuku aho birirwa ndetse no mu mashuri kugira isuku aho bigira abana bigira isuku ni isoko y'ubuzima kurengera ibidukikije nta irishihera ku rugo ntabwo wajya gukora ibya kure yawe ibyo hafi yawe utabigenze neza fabiye ati imyambarire ibijyanye n'imyambarire tuzabishyira mu kindi kiganiro reka turebe ibidukikije kandi n'iyo myambarire nayo nk'uko wabyifuzaga ibidukikije n'umubiri wacu uradukikije nawo ugomba kurengerwa no kwambikwa nabyo twazabiganira ubundi
ye madamu saverine rero turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro dusigaranye iminota itanu gusa nagira ngo tugaruke duse n'abagana ku mwanzuro cyangwa se ku cyo ingingo y'ingenzi mwumva mutava muri iki kiganiro mutavuze nari mfite ikibazo cyo kwibaza niba iyi gahunda u rwanda kuyishyira mu bikorwa rwonyine ndashaka kuvuga umuryango wanyu ko uri mu rwanda gusa kuko nagumye numva hari n'abantu b'i burundi n'ahandi nibaza niba hari imiryango nk'iyo mufatanya mu bihugu bidukikije ariko ndabona wenda umwanya utari budukundire kujya muri icyo kibazo reka mbahe mikoro twumve icyo kintu cy'ingenzi mwumva mutasoza ikiganiro mutavuze
icy'ingenzi tutasoza iki kiganiro tutavuze icya mbere ndabanza gushimira ijwi rya amerika kuba mwaduhaye umwanya ni agaciro muha umuryango wacu rezo de fani ni agaciro muha ibyo dukora ni agaciro muha iyi gahunda yo kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ndabashimiye cyane ikindi navuga nicyo nasaba baba ari abatwumva n'abazatwumva ubundi ariko cyane cyane ngaruke ku banyarwanda n'abanyarwandakazi barahishiwe izi gahunda za rezo de famu zaba iz'igihugu gahunda yo kurengera ibidukikije gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ndasaba ko yabiya buri wese ntitwumve ko ari iya leta ntitwumve ko ari iya rezo de famu buri wese akumva ko ari iye ku giti cye akayitoza akayitoza akayitoza umuryango we ibyo adashoboye kugeraho bikazaza ari ubufasha bujyanye n'inyunganizi ariko buriya iyo ibintu utarabigira ibyawe utarabyumva neza n'uwaza aje kuguha ubwo bufasha cyangwa ubwunganizi ubifata nk'ibintu byoroshye ushobora no kubyangiza bashobora no gutera igiti ugasanga bakize ugasanga abantu bagikandagiye bifuza ko buri wese iyi gahunda yayigiriye kandi izadufasha mu kugira igihugu cyiza izadufasha mu kugira ubuzima burambye izaduha no gutegurira abadukomokaho kugira igihugu cyiza gifite umwuka mwiza gifite ibimera kirimo inyamaswa kuko nazo buriya zijya hari ibimera ndifuza ko muri rusange abantu bose iyi gahunda bayigiriya iyabo kuko nibayigira iyabo kuyibagezaho no kuyibafasha no kubafasha kuyishyira mu bikorwa bizatworohera kubyumva gukurikira ibiganiro kuko murakoze ku ijwi rya amerika mutumye dutanga ikiganiro bwa mbere ariko muri gahunda yacu harimo no gutanga ibiganiro ku bitangazamakuru binyuranye hano mu rwanda amaradiyo amateleviziyo sosho mediya n'ibindi za twita na fesibuku n'ahandi hose turifuza ko iyi gahunda yaba umurimo yaba ubuzima kurengera ibidukikije turifuza ko byaba ubuzima bwa buri wese bwa buri muturarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange n'abavandimwe bacu twakomeje guhurira mu kiganiro b'abarundi madame saverine uwimana umuyobozi mukuru w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu rwanda ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane muzongere mudutumire turiteguye cyane rwose nshimire kandi na aloyize bigirimana wamfashije kugezaho telefone zanyu wabahamagaraga hirya no hino aho muherereye ndetse na al ku buhanga bw'ibyuma namwe mwese mwari muteze amatwi iki kiganiro aho muherereye hirya no hino ku isi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika mu kanya saa kumi n'ebyiri amakuru mu kinyarwanda no mu kirundi kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese